iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika irabandanya ibiganiro byo mu gitondo mu kirundi n'ikinyarwanda abagiteze amatwi abagitangura kutwumva ndetse namwe mwatanguye kumva ijwi ry'amerika mugikanguka turongeye kubaha ikaze mu biganiro byacu muri kumwe na aloyizi bigirimana n'ijyo ndongoye ibi biganiro uyu munsi ni kuwa gatandatu muri uyu mwanya tugiye guhera ku makuru y'akarere k'ibiyaga binini mu nyuma y'ibivugwa mu karere turaza kubandanya n'ikiganiro iwanyu mu ntara kibanda ku makuru yo mu ntara z'uburundi no mu kambi z'impunzi z'abarundi mu makuru yo mu karere mu rwanda abashinzwe iby'impunzi bariko bararondera inyishu ku barundi barenga ibihumbi bibiri n'amajana atanu bahungiye mu rwanda bavuye i kamanyura muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo mugenzi wacu claude ganza munyamagana niwe ariko arakurikirana iki kibazo impunzi z'abarundi zibarirwa mu bihumbi zinjiye mu rwanda ziturutse muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo zivuga ko n'ubundi zihunze zari zakiriwe mu bugarama mu karere ka rusizi mbere y'uko zijyanwa mu nkambi y'agateganyo ni inkambi ya nyarushishi iherereye mu kagari ka ryamuhirwa mu murenge wa nkungu mu karere ka rusizi mu burengerazuba bw'u rwanda ni mu birometero umunani uvuye mu mujyi wa kamembe werekeza mu karere ka nyamasheke mu kuboko kw'iburyo unyuze ku ruganda rw'icyayi rwa shagasha ni inkambi bigaragara ko itamaze igihe kinini cyangwa se ivuguruwe vuba iri ahitaruye ku musozi ukikijwe n'amashyamba ubwo twahageraga mu masaa kumi n'ebyiri n'igice z'umugoroba ushinzwe imibereho myiza muri iyi nkambi yatubwiye ko hari hamaze kugera impunzi igihumbi magana atanu mirongo itatu n'eshanu atubwira ko abari bakiri mu bugarama bakaba bakaba igihumbi magana abiri mu masaha ya saa tatu n'igice z'ijoro umuyobozi w'agateganyo w'iyi nkambi bwana mbabazi emmanuel yatubwiye ko bose bari bamaze kugera mu nkambi y'agateganyo ya nyarushishi ariko ko imibare nyayo y'izi mpunzi itaramenyekana
bahavuye bashizeyo uretse abashumba b'amatungo nibo basigaye imibare ya nyayo mwaba mwamaze kuyibona imibare ya nyayo ntiragaragara cyane cyane ko uburyo bwakoreshwaga bwo kugira ni gakondo ubwo twahageraga twasanze imizigo yabo myinshi ikiri hanze itarinjizwa mu nzu wabona gisa nk'igizwe n'imyambaro n'ibindi bikoresho biri mu dupfurumba duto n'utundi tubaye tunini dupfunyitse mu mifuka y'umweru hari hakiri abantu bigaragara ko batarabona aho barara mbabazi emmanuel yabwiye ijwi rya amerika ko bari bakiri kugerageza uko bimura ibikoresho bimwe na bimwe mu nzu kugira ngo impunzi zibone uko ziryama kuko zabaye nyinshi kurusha amazu zigomba kubamo kugeza ubu nyine ikigo cyabaye gitoya amazu nako dushaka uburyo n'andi mazu ariyeho aho twabaraza tukagenda bimwe dusohora tugashyira uruhande rumwe ariko hanyuma ejo hakazashakwa uburyo bwo kugera ntitwabashije kuvugana n'impunzi kuko ubuyobozi bw'inkambi butabitwemereye ariko bwatubwiye ko hari inama iteganyijwe kuri uyu wa gatanu ihuza abayobozi banyuranye barimo inzego bwite za leta n'iz'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi n'abafatanyabikorwa baryo kugira ngo harebwe uko izi mpunzi zatuzwa cyane ko iyi nkambi y'agateganyo zabaye zicumbikiwemo ari ntoya kandi n'izindi ubuyobozi bukaba bugaragaza ko zuzuye kuba zatuzwa mu nkambi yazo yihariye cyangwa zikinjizwa mu nkambi zisanzwe ziriho bishobora kuba ari icyemezo kigomba gufatirwa muri iyi nama y'aba bategetsi kimwe mu by'izi mpunzi z'abarundi zabaga muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo zivuga ko cyazibangamiye kigatuma zifata icyemezo cyo guhungira mu rwanda harimo imyemerere yabo bavuga ko yarimo kubangamirwa ibindi tukazabigarukaho birambuye mu gihe twakwemererwa kuganira nabo bisesuye claude ganza munyamagana i rusizi mu burengerazuba bw'u rwanda ku bw'aradiyo ijwi ry'amerika
ijwi ry'amerika mu munota umwe gusa uramenya amakuru ya afurika kuri radiyo ijwi ry'amerika buri munsi reba videwo y'umunota umwe ku ijwi ry'amerika ni ku rubuga rwa facebook ku ijwi ry'amerika videwo y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri afurika ni ku rubuga rwa facebook rw'ijwi rya amerika aderesi ni voa radiyo yacu
mu karere kandi muri kenya inyuma y'amatora y'umukuru w'igihugu mu mwaka uheze perezida uhuru kenyatta na raila odinga ejo ku munsi wa gatanu barabonanye umubeshamakuru wacu i nairobi eroje wirikaneza araducira ku mayange ibijyanye n'uwo mubonano We refuse to allow our diversity to kill our nation. We refuse to be the leaders under whose watch Kenya's lead into a failed nation.
ubu ni raila odinga hari mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu inyuma y'isaha irenga gato babonana na perezida kenyatta mu biro vyiwe biri mu nyubakwa ya harambe ku mugwa mukuru nairobi uwo mugabo w'imyaka mirongo irindwi n'itatu yavuze ko igihe cyo guhunga ibibazo carenganye Regrettably, we have responded to our challenges by mostly running away from them.
ahagira ati We have moved- ikibabaje cyane ni uko ibibazo byacu kenshi inyishu twabitoreye ari ukubihunga imyaka n'imyaka yarigoroye tuja mu matora ku yandi ntitwigeze twiyumvira guhangana n'ingorane ubudasa bwacu bwaduteye bukazibira utwigoro two kubaka igihugu ciyunze kandi giteye imbere inkurikizi ni uko ibyaduhuza uyu munsi biriko birazimangana ubudasa bwacu bwabaye nk'umuvumo kuri twebwe uyu munsi n'abana bacu ejo twashize umuvinyu mushasha mu rwato rushaje ubutumwa bwiza butubwira ko umuvinyu mushasha ukeneye urwato rushasha igihe kirashitse aho duhangana n'ibidutandukanya nk'uko lincoln yavuze nta nkeka ku mwimbu ntituzonanirwa nitwahagarara twemye ntituzonanirwa imana ihezagire kenya Bless Kenya.
umukuru w'igihugu ca kenya nawe yemeje ko ari igihe gishasha kuri kenya n'abanyakenya ubwabo perezida uhuru kenyatta We have had the opportunity for extensive discussions on matters Kenya, and we have come to a common understanding that this country of Kenya.
twagize akaryo ko kuganira cyane ku bibazo bihanze kenya twashitse ku mwumvikano twese ko igihugu ca kenya gikomeye kurusha umuntu uwo ari we wese kugira iki gihugu ciyunge indongozi zitegerezwa kwiyunga indongozi zitegerezwa kuganira ku budasa bwazo zitarya umunwa kandi zisanzuye zikavugana ku ngwara impunzi igihugu cacu ku ntandaro y'amacakubiri y'amoko tubona mu gihugu atuma rimwe na rimwe hari indyane ibihe by'amatora biraza bikagenda ariko kenya igumaho ku bwanje iki ni ikimenyetso c'intango nshasha ku gihugu cacu Marks a new beginning for our country.
nubwo ku mbuga ngurukanabumenyi hari impirimbanyi n'abanyepolitike banditse bavuga ko raila odinga yahemutse bamwe mu banyakenya nk'abagabo babiri twahuye bashimishijwe cane n'ingendo nshasha Kwa maoni yangu naweza sema ni vizuri ni kuunganiza Wakenya pamoja.
jewe novuga ko ari vyiza ni uguhuza abanyakenya tureke ivy'amoko tubihanga rimwe twubakire kenya hamwe ndanezerewe ko bumvikanye kugira ngo tuve mu njyane za politike dushigikirane nk'abanyakenya dutere imbere tusonge mbele umubonano wa perezida kenyatta n'umukuru w'unani nasa rutavuganwa n'ubutegetsi usa n'uwatunguye abatari bake raila odinga yari yimitse mu mpera z'ukwezi kwa mbere nk'umukuru w'igihugu w'abanyagihugu yagiriza kenyatta ko we n'urunani rwiwe rwa jubiri bivye amatora y'umukuru w'igihugu yo mu mwaka uheze mbere odinga yari yarahiye ararengwa ko atazigera yemera inzego zihari ubu nk'uko ku itariki ya mirongo itatu ukwezi kwa mbere arahira muri uhuru park atari kumwe n'icegera ciwe kalonzo musyoka bari biyamamarije hamwe mu matora aheze n'uwu munsi ntibari bajanye guhura na perezida kenyatta hari abibaza ko iyi ishobora kuba intango y'isambuka ry'urunani nasa mugabo abamenyereye politike ya kenya bemeza ko abandi banyepolitike bo muri urwo runani boca batakaza inguvu mu gihe bokwinuba odinga azwi nk'umugabo adakurwa ku ijambo kandi amenyereye cane imikenyero ya politike ya kenya akinya imyaka mirongo ine n'ine yose eroje uri kaneza nairobi ijwi rya amerika turashimiye bagenzi bacu ubu tugeze ku mwanya wahariwe ikiganiro iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara n'icanyu nongere ndabaha ikaze impunzi z'abarundi nduta muri tanzania zitari munsi ya mirongo itatu zirapfunzwe zikekwa ko ibikorwa vya politiki hamwe no gukorana n'imirwi irwanya leta y'u burundi imiryango yabo irabihakana igatakanya bunaha ishamwe mpuzamakungu rcr ribitaho ko ryofasha kugira ngo ababo barekurwe gute bafashwe na ryari bafashwe tubibaza mugenzi wacu pierre claver niyo nkuru yarusha dukesha ino nkuru abenshi muri izo mpunzi ziriko zirafatwa zigafungwa mu ikambi y'impunzi ya nduta n'abaserukira abandi abatwara amazone canke abahoze bayatwara incabwenge hamwe n'abakiri bato ubu ni wo mu muryango w'umwe mu bafashwe mu bantu bafatwa usanga ari abantu b'incabwenge abantu b'ibyigwa n'ibyambo bafite icyo boterana cyane cyane mu mu kunyura igihugu utunganye ntitumenye iyo batwara kuko iyo batwara kuko usanga bafatwa mu masaha indwi y'ijoro bagatwarwa n'abapo- n'abantu bambaye imyambaro y'igipolisi mugabo wa- wa- wamanuka ku gipolisi kuzi kuraba ugasanga ntabahari intore z'abantu aho baba bafungiye tukazihiga tukazibura imbere y'uko igipolisi kibafata hatangura isakwa ry'ibigwanisho mu ngo zabo imiryango yabo ivuga ko icyo bakekwa ko ahanini ari uko boba bari mu vya politike hamwe n'imigwi y'abagwanyi ifise intumbero yo gutera uburundi ababo bobo barabihakana ahubwo bakavuga ko ari irementanya bababwiza ko ba- batanze tere yo kwigishirizamo ikirobere bo bamwageza ko yo ngo yoba ari umunyepolitike ngo yoba kirokeye karoberi ariko ibyo byose nta fatiro bifite bakamwageza ko yoba zizigwanisha ubwo bagomba kwigwanisha baje kwibura natwe na cane cane nk'abantu basanzwe ba- ba- b'incabwenge usanga nyewe twama umutima uhagaze ahera n'abatakiyara mu mazu ugasanga nyene bitera zimwe muri izo mpunzi zivuga ko bigoye kumenya igitigiri c'abamaze gufatwa ingene bangana yamara bamenyesha ko bamaze kurenga mirongo itatu mu kiringo c'ukwezi kumwe gusa bemeza ko ubu hari ubwoba budasanzwe kuko umwe wese aguma yiteze ko ashobora gufatwa umwanya uwo ari wo wose ye erega biragoye ne kari kamwe kamwe utamenya ko uno umuntu agenda utazi ukuntu agiye ye biragoye kuko uriya muntu wese ubona nyamwigenda gusa nk'ari akuba bwamutekeye Eh, dore ko ubona umuntu bamutora utazi ibyo ari byo aha biragoye vrema Asa ni ukuri ntawe umenya ibitigiri kumva bajya batoye umuntu bari babibuza ngo batora batora ryase biragoye vrema dino n'ukuri Asa buri yose abantu b'abainspekteri babona yuko umenya bafite ico wogira gute bomara asa abo bo kabisa ntiboroherezwa kwera asa uwo ari we wese vrema ubona nyamwigenda kuko umenya bi- biragoye ko aho uri hose wowe winjira kuguma wika ku mwana umwanya ushobora kunoga n'ukuri naho abo mu miryango y'abafashwe bahakana ibyagirizwa ababo abandi twavuganye bemeza ko benshi mu bariko barafatwa bateye amakenga gusa basaba ko atawobeshegwa abantu batiga hariho abantu nyene bari barabatanze ko ari abapolitisiye harimo nyene bamwe bamwe b'imbonerakure nyisho rero nyene baragiye baramenyekana barabatanga ku gipolisi ubu rero bariko barabegeranya nyene bamenyeka bose batandukanye mu mazina nyene ni kuvuga hariho aba- hariho ama- amajone yagiye aradondagurwa ariko ariko arigirwamo ibintu vy'ibizirikare ayo majone abo bashaka dodone nabo bose bariko barafatwa hariho n'abandi bantu bamwe bamwe nyene bagiye barafatirwa mu mpangu nyene izi mpangu badondaguye mu bamaze gufatwa harimo abarenga cumi bamaze ukwezi kurenga bafunzwe bamwe muri bo batwawe gufungirwa ku mugwa mukuru wa district kibondo abandi nabo bari ku mugwa mukuru w'intara ya kigoma iyo kambi y'impunzi irimwo ivyo bice byose bihana urubibe n'igihugu c'u burundi izo mpunzi zahunze zivamwo ico nico kibatera amakenga ko bashobora kurungikwa gufungirwa mu gihugu cabo basaba icamwe mpuzamakungu hcr ribitaho ko ryofasha kugira ngo ababo barekugwe bamaze kutwandikira mesaje hanyuma batubwira ko bakomeye bari aho bari kigoma hanyuma batubwira ko ari nke mu kwezi kwa kane cyangwa mu kwezi kwa gatanu ko bashobora kurekurwa bakagaruka mu nkambi Eh, amakenga nyine aguma aguma ari menshi rwose kuko umuntu ataco yagirizwa hariyo batatu abandi ngo ba- babatwa nyamusiga abari nyamusiga bashika ku- ku- ku- ku munani hari n'abandi bashika kuri batatu baba bataye mu burundi kuba bavuga ko babafashe kamakade bagira Eh, amakenga turayasize ko bashobora kubarungika mu burundi kandi umuntu muto muto nka twebwe yumva kuko biba bitoroshe si rya mbere muri iyo kambi ya nduta hafatwa impunzi zigafungwa mu minsi iheze mbere haratoweyo ibigwanisho bitari bike bicira umuriro harimo inkoho bamwe mu bari muri iyo kambi bavuga ko habamwo abantu bateye amakenga bashobora kuba baje kudurumbanya umutekano kugira ngo igihugu ca tanzaniya gishavure cirukana impunzi zose zitahuke ico bikoze ico gihugu cabahaye indaro caremeje ko atabo kizokwirukana ku nguvu ahubwo kibahamagarira gutahuka ku bushake bwabo Pierre Claver niyo nkuru yarusha ku bw'ijwi ry'Amerika claver hagataho impunzi z'abarundi bitabiriye akamo ko gutahuka harimwo abavuye muri iyo kambi ya nduta wejeje kutubwira amakuru yaho basaba gufashwa mugenzi wacu mu ntara ya bubanza mu burundi diane ndonse yagendeye umwe mu miryango yahungutse umubwira ubuzima bugoye uriko urabamo umuryango wa nzimbuye ernest wo ku mutumba nyamabere zone musenyi muri komine mpanda uvuga ko umaze umwaka n'amezi atatu uhungutse ukaba wari wahungiye mu gihugu cya tanzania igihe cy'intambara yo mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo icenda na gatatu hano washikiye ku mutumba nyamabere ubayeho mu kazu gapima nk'imetero zibiri kuri zibiri gasakajwe ihema utugunira amasashe hamwe n'ibiti bifashe kugira ngo ntiguruke uyu muryango ugizwe n'abantu cumi n'indwi abana batatu bamuka kuri nzimbuye ernest hamwe n'uruvyaro rwabo umwe muri uyu muryango ndayihimbaze francoise avuga ko aka kazu k'amahema ariko bashikiyemwo na bugingo n'ubu aka kazu k'amahema turakabamwo kuko nta handi hantu dushikira kuko nubwo tukirirwamo canke tukahirirwa urumva nta bundi buraro bwacu kuko aha niho mavuka yacu nk'iyo imvura iguye bigenda gute twiruka mu babanyi tukaka indaro hanyuma tukugama aka kazu k'amahema bita burende nta kintu kabitsemwo uyu mukenyezi avuga ko ata bintu bararonka kubw'uko bataciye mu nzira yo guhungurwa n'ishirahamwe ryita impunzi HCR twe gushika ubu nta kintu na kimwe dufise turyamako kuko uhungutse uvuye muri Tanzania nta kintu na kimwe uvanayo nk'akarorero nk'abana mu kubakora mu gihugu ca Tanzania udahunguwe na UN ubatorokana ijoro kugira ngo bambukane umupaka biragoye cane nk'akarorero nk'ubu nk'ibyo twifuka biratugora matera twari dufise zose twataye muri tanzania ivyombo vyose twarabitaye twazanye utudobo tubiri nyene twifashisha mu kugira ngo tubeho none kubera iki mutarindiye ngo muhungugwe n'iyo un twabona amayisha yahagoye mu kugenda gusenya baratwirukako bamwe bakicwa abana bagakubitwa n'inkuba kubera bagenda gusura ibintu bitanga ivyobe bizinu ugaca usanga imiryango iri kiragira ibibazo duca tugira ubwoba cane twe duca turihungura ico bikoze barashima ko buramatari w'intara ya bubanza yabakirije agakemanyi k'ibifungurwa duhungutse nta kintu turaronka ariko nyakubahwa buramatari w'intara ya bubanza yaradushitse ko kwihema inshuro zibiri atuzanira ibiro cumi cumi vy'umuceri hanyuma kugeza ubu n'ukuri turamushimira gose none mukora iki mubeshejweho n'iki mujyanye no gufungura nta kintu na kimwe dukora kitubeshejeho basazanje nk'ubu birirwa mu matasha barahangayitse na jenda agenda mu itasha yunugururiwe ariko uno munsi navuze ati oya singenda mu itasha ngenda gusenga imana kugira ngo imana inyugururire urubanza rugende neza ariko ikibazo cy'uburyo bwo kwigisha abana bavuga ko ari ingorane ikomeye kuri bo baguma bagwaragurika bari mu mashuri nabuze icyo ndabafashisha ku mashuri ndagenda nkatura ibibazo ba nyakubahwa ba diregiteri nkababwira yuko yuko jewe ndi umuntu nahungutse kandi bakabitahura kuko baratutse mugabo baguma babirukanira amakaramu tu uniforme baguma babirukanira byinshi hari aho basabwa amahera make make y'utuntu kanaka nkabura ariko igikwiye nkagenda nkisigura hanyuma bagaca bumva ko ndi mukuri kandi bagaca batumenya ko turi abantu bahungutse izi ngorane ahanini zifise intandaro y'amatongo hagati y'abahungutse n'abasangwa aba bahungutse bakabona ko ari uguhohoterwa kwizera diodone wo mu basangwa ari nawe yagirizwa ku banyagitongo ryabo avuga ko batarota babajya urwara twebwe ntitwabahohoteye kubera icyo gihe baza bagashikira kwa musitanteri musitanteri yababwiye ati nimube murubaka ako kaburende ngaho mube murabayemo mube murarindira ubutungane icyo bukora muri ako kanya nta n'urwara turabajya izi ngorane z'amatongo bavuga ko ziri mu minwe y'umugwi ujejwe gutatura amatati y'amatongo hamwe n'ayandi matungo sentebe ariko ku bw'ubuzima aba bahungutse babayemwo basaba ko umukuru w'igihugu yobijamwo kugira ngo batezurirwe tugasaba na perezida aho yoba ari hose ariko aravyumva turi ngaha kuri onze tre onze nyamabere musi y'ikambi ya muzinda nadushikeko kuko niwe yavuze ngo duhunguke twarahungutse rero dutegezwa kuronka ibyacu ko twarashikiye mu bacu tumenyeshe ko mu cegeranyo c'ishirahamwe mpuzamakungu onu oca iherutse gusohora nubwo leta y'uburundi yaciyamirije yerekanye ko abahungutse bari mu banyagihugu babayeho mu buzima bubi kandi ko bari mu bakwiye kugarukirwako mu ntara ya bubanza diane ndonse ijwi rya amerika
ijwi rya amerika ibigano by'igitondo kuri telefone zigendanwa hari bamwe muri mwe mutwumvira kuri telefone zigezweho nka iphone na samsung ni byiza pe ariko niba ufite ingorane zo kutwumva kuri telefone isanzwe jya ku rubuga rwa interineti radiyo yacu akadomo komu urabona ahanditse ngo nta simatifone ufite ntugire ikibazo noneho kanda ku kambi k'icyatsi kibisi kareba hasi maze winjize muri telefone yawe ku buntu uburyo bugezweho bwo kudukurikira ubu ni uburyo bworoheje bwo kukugezaho amakuru agezweho n'ibiganiro wikundira radiyo ijwi rya amerika ni iyawe radiyo yacu
tukiri mu gisata c'impunzi ariko tutagifatiye mu barundi n'uburundi impunzi z'abaroyinga ziri muri bangladesh ntizishimiye ingingo yo gusubizwa mu gihugu cabo zisigura ko zitizeye umutekano wazo mu gihe zoramuka zitashe menyesha amakuru y'ijuru rya amerika claude ganza munyamagana aradusigurira ino nkuru yateguwe n'ijuru rya amerika mu cyumweru gishize bangladesh yahaye myanimar urutonde rw'impunzi zisaga ibihumbi umunani kugira ngo gahunda yo kuzicyura itangire icyakora abarohinja bari muri bangladesh baravuga ko badashaka gusubira muri myanimar kuko agace ka rakine bari baraturutsemo kataratekana abdul rahmani impunzi irahitwa cox muri bangladesh yavuze ati akarengane ku barohinja karacyakomeje kandi baracyahunga buri munsi abasirikare banyiciye umugore n'umwana nta cyakozwe ku basambanyije n'abahohoteye abarohinja batabarika kuko abo bicanyi bagihari ku bwinshi ntituzumva na gato dutekanyira kine yongeyeho ati ntitwasubirira kine bikimeze uko kokolin uyobora impunzi z'abarohinja ziri muri bangladesh yavuze ko badashaka gusubira muri myanimar kuko bigaragara ko guverinoma ishaka kubahatira gutura mu yindi midugudu itari yo bahozemo imidugudu igera kuri magana atatu y'irakine yirukanywamo abarohinja hafi ya yose yaratwitswe mu mezi make ashize nibura igera kuri mirongo ine n'umunani yarasenywe burundu biboneka neza ko badashaka ko abarohinja basubira mu midugudu bahozemo kokolin yabwiye ijwi rya amerika ati nta n'umwe muri twe ushaka kujya mu midugudu mishya myanimari ishaka kudutuzamo ni gereza igaragarira buri wese mu kwezi kwa munani k'umwaka ushize igisirikare cya myanimari cyashinzwe gusambanya uku gahato no kwica abarohinja ibihumbi n'ibihumbi byatangiye guhungira muri bangladesh myanimar ntiyahwemye guhakana ibi birego mu mwaka ushize bangladesh yagiranye amasezerano na myanimar yo gucura impunzi ibihumbi magana arindwi by'abarohinja nyuma y'inama yabereye idaka mu kwezi gushize minisitiri w'umutekano wa bangladesh asaduzaman khan kamal yashyikirije mugenzi we leta generale kweiswe urutonde rw'abarohinja ibihumbi umunani na mirongo itatu na babiri bagomba gutaha minisitiri wa myanimar ushinzwe imibereho myiza no gucyura impunzi win myatway aherutse kubwira ijwi rya amerika ko bagisuzuma urutonde bahawe na bangladesh biracyasuzumwa hisunzwe amasezerano bimaze iminsi ibiri bisuzumwa bishobora kumara icyumweru urwo rutonde tukarusubiza ubuyobozi bwa bangladesh dushobora kwemera kwakira impunzi magana atatu ku munsi zinyuze ku mipaka ibiri icyakora ukuriye impunzi z'abaruhinja ashinja guverinoma ya myanimar ubugome akavuga ko hataratekana ku buryo batahuka bwana lina aragira ati mu cyumweru gishize abategetsi muri burma bavuze ko bari gusuzuma urutonde rw'abatahuka ariko muri iki cyumweru twabonye abashinzwe umutekano irakine basahura imitungo y'abarohinja n'amazu yabo aratwikwa ku itariki ya mbere y'ukwa gatatu ingabo zarashe ku mpunzi ibihumbi bitandatu zari mu gace kagabanya myanimar na bangladesh icya kabiri cyabo bahungira muri bangladesh kuva ibiganiro hagati ya myanimar na bangladesh byatangira impunzi ziri cox muri bangladesh zakomeje gukora imyigaragambyo zamagana ibyo gusubizwa iwabo zivuga ko zakwemera gutaha ari uko zisubijwe ubwenegihugu kandi zikizezwa gucungirwa umutekano uko bikwiye
ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda isi yose ihimbaza umunsi wahariwe umupfasoni icivugo c'uno mwaka ni umwanya wo guteza imbere umupfasoni wageze muti abatwa b'ibururi ivyo barabitahuye abashingantahe baremeza ko babitahuye kuko bijukiye kugura amatongo reka umenyesha amakuru wacu fidelite ishatse atubwire uko yabasanze bifashe yarabagendeye twohita mw'iparadizo kuko turavye aho twavuye n'aho tugeze jewe mbere sindahita ko ari no ku matongo ndahita mu gihugu c'isezerano kumwe bambuka ku kiyaga gitukura baca batera indirimbo y'amashimwe uyu ni umwe wasanga ubutaka baba mu kigwati c'abatwa kiri ku mutumba kiganda uri muri zone gasanda mu ntara ya bururi ico kigwati kibamwo imiryango mirongo itatu mu gihe tumenyereye ko abandi basangwa ubutaka baronswa amatongo yo kubamwo ababo itongo babamwo niryo biguriye iryo tongo ryaguzwe ringana hegitari zitatu abasangwa ubutaka heza ikiringo c'ukwezi bari bamwo ndacasaba christian arongoye ico kigwati yatubwiye ukugena iryo tongo rigabanganijwe kugira ngo umwe umwe wese aronka mirongo ibiri na zitanu ku icumi aha iyo ni parasera yo kubakamwo izo kuriho kurima naho twahereye uno munsi gutangura kuhapima ca dusanga twohabagaburira tugize nka cumi cumi na zitanu imetero ico kigwati no cubatswemwo inzu zisagajwe ivyatsi kiyateye imbere kuko aho kiri abasangwa butaka bo nyene ubwabo bariyungonganije barashikana ibombo rya kijambere vyongeye bikoze ku masuka barasibuye ibarabara rija ku mutumba iwabo bongera baraca irishika mu kigwati cabo ku bw'ayo majambere abasangwa butaka bavuga yuko ubu ubu batayikumirwa nyabona ko basigaye bashingirana nabo mu yandi moko ngaha mu kigwati iwacu hariho abahutu batwaye abatwakazi n'abatutsi batwaye abatwakazi urumva nicyo gituma sinumva ati ibishari bya kera ubunye byari bya kera ubu byaraheze ni- niyo mpamvu batabakinenana barimwo jewe umwana mpetse namubyaranye n'umuhutu umuryango we wumvise yuko kumbure ugenda eh, mu- uyu muti wawe agendana n'umutwakazi ntacyo byakoze ya ntibyigeze bibabaza vraiment sinumva ngo byarabaje kubona mabukwe twaravugana yaratswe n'umutwakazi jewe bejo narongoye umutwakazi mugabo uwo mutwakazi jewe twarikundaniye muko twakundanye na- nikimwemeza nace ndamujana imbere y'amategeko turandikanwa uvuga ko kandi uri n'umuhutu mbega ntibishuka ugasanga bavuze ati kumbure ngaho uraje kudukumira ubutaka bwacu oya ico ntikirimwo wanyu mbega bumvise ko batwaye umutwakazi nta maruru yahavaye nta kudumu urutoki byahabaye uko we byari kugenda ubu amatongo yaraze na papa ntaho yari afise hanini yari kunsaturira yari kuvuga ngo ngo ndasohokeye nico gituma nashimye kuyironderera nawe yagaya ko narongoye muri abo batwa yari guca ngurira aho mu bahutu nkaheza nkaza kubayo kuba baba matongo biguriye abasangwa butaka babwije ijya amerika ko bibatandukanya n'abandi bayahabwa aho ni ku bijyanye no kuyazigama niyo mpamvu rero twebwe itungo dutegerezwa kurifata neza kuko niryo twiguriye bajya nabo bajya bayata avuga ati reka ngome ndarite none ko yari ko aba ari iryo yarose kuri gusa atari iryo aba yarabiri yakuye ariko twebwe imvura yaradukubise asha iradutasurira ko iriko iradukubita turi mu ishamba turiko turarondera ayo mahera yo kugurira itongo iryo shamba rivugwa n'ishyamba kimeza rya bururi ari naho abasangwa butaka mirongo itanu n'umwe bakomoka mu miryango mirongo itatu bari bamaze umwaka wose bakora agahembo baronswa ni nako bashiye baziganya kugira ngo bashobore kwiteza imbere imbere y'uko baronswa akazi bari mu babangamiye iryo shamba ariko ubu bacitse abarikingira jerome nishishikare arongoye ishamba kimeza rya bururi abantu mirongo itanu na batatu binjiye mu ishamba kuryonona mu minsi iheze tutaratangura uwo mugambi cari ikintu kibi cane conona ishamba kuko bakurayo umusenyi bakurayo amabuye bakurayo inkwi n'ibindi bintu kenera kugira ngo badandaze baronka amafaranga yo- yo kurya igitigiri nk'ico kitasubiye kwinjira mu ishamba konona ico cari ikintu ca mbere tungutse ikindi kigeretse kuri ico kandi kininiya cane baciye baba abo kudufasha baradufashije kubonesha amabarabara asanzwe aca muri iri shamba abasanga butaka bari bandikiye amafaranga ibihumbi bine ku munsi bagaheza bagatahana bibiri n'atanu igihumbi n'atanu naco bakakiziganya ariko rero amasezerano y'akazi bafise nayo ikiringo c'umwaka umwe gusa ni ukuvuga ko ayo masezerano arangira kuri uno munsi wa kabiri itariki zitandatu z'ukwezi kwa gatatu ubu rero ako kazi gaheze abasanga butaka bavuga yuko ataba barigeza bagasaba ko bokongerezwa ikiringo co gukora aka kazi kamaze guhagarara ni vya bindi nyene ikibira coca gisubira kononekara kandi n'abana botuma baca bahagarika amashuri no kwiba bikajamwo twe twosaba yuko mwe mudushikira imbere mwobandanya mudufata mu mugongo mugatera kamo kugira aka kazi kabandanye mu gutanga ako kazi abarongoye ishamba cimeza rya bururi bavuga ko bari bafashwe mu mugongo n'ishirahamwe pazok rifashwe mu mugongo ni banki y'isi yose bamenyesha ko babandanye badodora hamwe boronka abandi bagira neza ko atankeka abasangwa butaka bazosubira kandi kuronka akazi hagati aho miko minani nyene ya bururi haharugwa imiryango y'abatwa irenga amajana umunani ivyo biharuro tukabikura mu ishami ry'ishirahamwe ry'abatwa uniproba mu ntara ya bururi muri zone gasanda komine bururi intara ya bururi fidelite yishatse ijwi rya amerika
ijwi ry'amerika amakuru mu munota umwe ni amakuru ya videwo kuri telefone igendanwa
nayabona nte biroroshye cyane ohereza ijambo voa kuri nomero makumyabiri na gatandatu mirongo itanu na gatandatu wiyandikishe aho naba ndi hose se nibyo rwose kuri telefoni yawe kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu ni videwo y'umunota umwe gusa y'inkuru nyamukuru zo muri afurika
mu masegonda mirongo itandatu
yego nta handi wayakura uretse ku ijwi ry'amerika
akano ngaha duce dusozereye ikiganiro iwanyu mu ntara cuno munsi inshuti bakunzi mwakenewe kutwumviriza macbile ya bero na ingenieur jo bari muhinga bw'ivyuma twifatikanije na jewe diane nahazwe twifurize umunsi mwiza
ababandanya kudukurikirana mu masegonda make saa kumi na zibiri muca mukurikirana ikiganiro cy'umuziki tubashikiriza buri munsi wa gatandatu